mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kumwe na oriane tanga ishaka kuri uno munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe ni umunsi tuganira ku buzima amagara ibikorwa n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme nyuma y'imyaka ine amahiganwa y'abigeme baba miss burundi yarahagaze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nk'uko bitangazwa ishyirahamwe ss enterprise rigiye kunagura ayo mahiganwa rifashijwe kandi rifashwe mu mugongo n'ibisata bitandukanye bya leta y'u burundi ivyo bikaba vyashikirijwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze tariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni mu gihe habaye urubanza canke ico twokwita inama yo gushikiriza icese abazotunganya ayo mahiganwa itangazo ryashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u burundi umupfasoni angeline ndayishimiye akaba ashigikiye kandi azofata mu mugongo iki gikorwa reka tubashikirize bimwe mu byashyikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi angeline ndayishimiye mu kumenyekanisha iyigurwa icese ry'ibikorwa bya miss burundi w'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
ni akanyamuneza ntangere kuba kumwe namwe kuri uno munsi uri hejuru udasanzwe kugira ngo dutanguze icese ihiganwa ryahariwe umwigeme w'akaranga mu burundi kandi w'incabwenge ariwe twita misi burundi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe turabakengurukiye kubona mwitavye ubutumire twabahaye kikaba kigaragaza ko mwebwe muraje ishinga no kubona umwigeme w'umurundikazi ateye intambwe kandi ateye imbere kugira ngo atogwe aserukire igihugu cyacu mu makungu ndetse no mu mico y'abarundi yamye iranga abarundikazi hari haciye ikiringo cy'imyaka ine iri higanwa ritaba mu gihugu cyacu kubera imvo zitandukanye muri uno mwaka rero twabonye ko byaba byiza risubiye kuba na cyane cyane twifuza ko ryoba ihiganwa ry'akarorero risumba ayandi mahiganwa yose yitangiye imbere mu kwitorera umwigeme mwiza w'akaranga w'incabwenge afise imigambi irashe imigambi izoteza imbere igihugu cyacu kandi imigambi izoteza imbere umwigeme w'umurundikazi igateza imbere n'umukenyezi w'umurundikazi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uno munsi twatumiye madame dacia munezero akaba ajejwe kumenyekanisha amakuru yerekeye miss burundi madame dacia munezero kaze neza mu kiganiro murisanga murakoze cyane kuba mwatumiye kandi munyakiriye muri kiganiro abantu benshi baheruka kumva iyi nkuru y'uko miss burundi igiye kugaruka barabishimye cyane barabyakiriye mu buryo butandukanye ko bari bayikumbuye ubanza ukatubwira muri make ishyirahamwe rigiye rigiye gutunganya ibi bikorwa ishyirahamwe ss enterprise ni ishyirahamwe rimeze gute Eh, ishirahamwe rigiye gutunganya eh, iri higanwa rya Miss Burundi umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe eh, ni ishirahamwe Cette Entreprise risanzwe rikora mu byo gutunganya ibiteramo bitandukanye eh, mu Burundi hama bakaba bamaze gukora ibiteramo byinshi eh, binini aho batumiye um, abaririmbyi eh, bakomakomeye bo ku- ku nubwa nivo eh, mpuzamakungu harimwo nk'abasanzwe bazi nka fari pupa eh, hariho mbiri abele hariho na, na, na, na diamond eh, a- asigaye a- a- a- a- ari umu- umuririmbyi akomeye cyane ubonye ku isi yose hakaba hariho n'uwa wa nyuma yaje mu bibiri na mirongo ibiri yitwa harmonizer abo nabo abo n'abaririmbyi rero eh, bo ku rwego mpuzamakungu ishyirahamwe ss entreprise rimaze kuzana ngaha mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushyika kuri ino saha rero ubu rero uno mwaka bakaba bashimye ku kunagura i- i- ihiganwa rya miss buhundi eh, mu myaka mirongo ibiri na- ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe Mm. birumvikana yuko ss enterprise ifise uburambe bwinshi mu bijyanye no gutunganya ibirori kandi ko ah, bizogenda neza turabyizeye ko bizogenda neza ko bafisemwo ubuhinga bwinshi Ah, abo barundi cyangwa abo banyamahanga bamaze kuza mu gihugu cy'u Burundi twarabonye yuko ibirori batunganyije byari bidasanzwe none eh, tutarinze gusubira muri kahise cyangwa uh, ibyabaye muri, muri kahise ariko kandi ku bo baba bifuza kumenya bimwe mu byatumye amahiganwa ya misi ahagarara imyaka ine yose ubu ivyo bibazo vyoba vyarakemuwe yego ihiganwa ryarahagatse imyaka ine eh, hari habaye ibibazo munandi kuko ishyirahamwe ssryo ryategura amahiganwa muri iyo myaka yahera n'andi mashyirahamwe atandukanye byagiye bagiye baragira ingorane eh, hama- tu- tu- tutazi icyo zitavako mu bisanzwe ariko wasanga niko eh, abamisi bya- byanze ko babandanya canke abari batowe eh, muri ico gihe batashoboye gufata mu mugongo uko bi- uko bitegekanijwe Eh, mu nyuma rero bira- biratuma iryo higanwa rihagarara kuko abari baritunganije muri uwo muri iyo myaka yahera mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ryari niyo eh, Miss Burundi ya nyuma eh, a- adashobora gutorwa eh, mu- adashobora gutorwa mu yindi myaka umva rero barabuze uburyo barabuze ingene babandanya eh, gushika kuri ino saha rero ntibwari bwasubire gu- gu- gutunganya iryo higanwa niho rero ishyirahamwe risafukiza uwo mwaka ryavuze ati nti- uburundi ntibwobandanya ruru- butagira ubuserukira dufite umumisi amaze imyaka ine ari ku ngoma aravuga ati reka dusubire du- dutore uyundi yo- yo- yosubirira wa- watowe mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi yego Mm. Eh, nk'uko tubisoma mu matangazo atandukanye muzokorana n'ibisata bitandukanye vya leta mu gutunganya aya mahiganwa bamwe baribaza niba iki gikorwa koko ca miss burundi caragiye mu minwe ya leta canke koko kiri mu minwe y'iryo shirahamwe ryigenga Mm. oya i- iri iri iri higanwa riri mu minwe ry'ishirahamwe ryingaza ss entreprise Eh, leta ya- yaje ku- kumufata mu mugongo kuko urazi kugira ngo utunganye ikintu mu gihugu kandi gi- gihamagarira eh, intara zose uteza kuronka uruhusha bwa mbere na mbere Eh, urwo ruhusha mva rwatanzwe n'ubushikiranganji eh, bw'ubudandaji eh, amahe- amahinguriro hamwe na ni- ni- n'ingenzi n'igisata cy'ingenzi Eh, rero barabahaye uruhusha muri ss entreprise bashobora guhitunganya hama ikigo eh, ishyirahamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wacu eh, opedad na- naryo ryarashimye kudufata mu mugongo nyuma y'uko eh, ss entreprise ya- yasabye eh, iryo shyirahamwe rya opedad ko bodufata mu mugongo baremerera bavuga ati ego opedadi izofata mu mugongo iri higanwa rya misi buhundi demiri vantaya ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe niho rero havuye mubabona ku uwo munsi inama yo gutanguza icese iryo higanwa ryabaye itariki zibiri z'uku kwezi kwa kabiri ubu none intumbero nyamukuru ss enterprise n'abayishigikiye bihaye n'icyo bifuza gushika ko ku mwigeme w'umurundi kazi n'igihugu cy'u Burundi muri make niki
ishyirahamwe ss enterprise kan'abarishigikiye bashaka yuko umukobwa w'umurundi kazi atera imbere kandi cyane cyane ashyira ishusho ry'uburundi byiza mu makungu kuko tuzotora umukobwa mwiza w'ubwenge mwigeme mwiza w'ubwenge yubaha kandi agendera akaranga k'uburundi n'imico y'uburundi ku buryo ngo ahazoja hose ku guserukira uburundi bazovuga bati abarundikazi bameze ubu baritonda ni beza bafite ubwenge nicyo dushaka cyane cyane muri iri higanwa kandi guteza imbere umwigeme w'umurundikazi ni uko uwo mukobwa azotorwa tuzomufasha gushyira mu ngiro imigambi azoba afite kandi iteza gufasha abandi bigeme b'abarundikazi umva hari igihe azotanga n'iyindi ashobora gukorana haba n'ikigo opedade haba n'ibindi bisata byo muri leta umva dushaka gushyiramo ingufu bishoboka kugira by'ukuri uyu mwaka utandukanye n'indi myaka aho abamisi buhunzi batorwa wasanga kenshi biherera kuri finale ugasanga ntibagiye bafatwa mu mugongo cyane mu nyuma wumva rero ati uyu mwaka n'indi izokurikira yuko umukobwa w'umurundikazi azotorwa by'ukuri uzobona yuko ariko arateza imbere abakobwa abakenyezi ariko n'igihugu cyose ugati by'ukuri hari umwigema aserukira uburundi ntitumwibuke gusa uwo munsi wa finale
none ibikorwa by'urubanza byo byo byifashe gute ubu icyo muri ko murashyira imbere cyane cyane nk'abajejwe kumenyesha amakuru y'aya mahiganwa icyo mushyira imbere ni ikihe abantu bomenya ego muri iki gihe turi mu kiringo cyo kwiyandikisha kidatanguye ujya munsi hatanguzwa iri higanwa tariki zibiri rikazoshika itariki mirongo irindwi zitanu z'ukwa kabiri uretse turahimiriza duca mu binyamakuru bitandukanye duca ku mbuga ngurukanabumenyi ari facebook ari twitter cyangwa instagram hose tugenda turacaho duca nazo whatsapp itubwira n'abantu ko babwira abigeme b'abarundikazi biyandikishe ku bwinshi kugira ngo hazovemo umwe ashobora guserukira uburundi urumva nicyo turi ko turakora kandi turakorana n'inzego zo mu gihugu ababuramatari ko bari baje ujya munsi dutangura kugira bahimirize abenegihugu batwara umva cyane cyane abigeme kuko nibo biyandikisha bakababwira ko bo bo kwiyandikira rero muri iryo higanwa baserukire uburundi bwacu
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
none muzokwakira abigeme bashika kuri bangahe uh, hariho abasanzwe baserukira intara zabo ni ukuvuga yuko n'abandi basanzwe abigeme basanzwe badaserukira intara zabo nabo nyine bazoshobora kuja mu mahiganwa muzokwakira abangana bate
nta gitigiri twashizeho twebwe tuzoraba iryo tariki rya mirongo ibiri na zitanu zishitse abiyandikishije hanyuma ca tutangwaye kuraba dufatiye ku bisabwa ca turaba rero ababikwije tukaza dutangura rero kugira amaselekisiyo niko novuga ijambo ryo mu kirundi rirasize nibaza ko bavuga ngo ni amajonjora ca dutangura gucagura abakwije ibyangombwa muri abo bazoba biyandikishije mu ntara zitandukanye yego kandi bagiye kwiyandikisha tuzogenda mu ntara za ruguru kuraba basangayo abazoba biyandikishirije dusanze ati uyu yiyandikishije kwa igitega canke hehe tuca tugenda ko hariho intara zine twavuze ko tuzogenda gucagurira y'abigeme hariho gitega muri centre hariho makamba muri sud muri nord hariho ingozi amarero na bujumbura aho hose tuzoca kugira ngo turaba abakobwa bazoba biyandikishije bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu ego igitigi rero tuzogifata tugereranije ku bantu bazoba biyandikishije
radiyo ijwi ry'amerika isanganiro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi wa kabiri turi ko turaganira ku rubanza amahiganwa ya miss burundi w'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni nyuma y'aho aya mahiganwa yari yarahagaritswe iyi myaka ishika kuri ine ariko agiye kunagugwa akaba agiye kuyoborwa n'ishyirahamwe ss enterprise umutumire wacu uno munsi ni madame dacia munezero ajejwe kumenyekanisha amakuru muri iri shyirahamwe no muri bino bikorwa madame munezero urubanza nyamukuru none mwaramaze kurutorera umunsi n'ikibanza nyizina
umunsi twarawutoye ni itariki icumi z'ukwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe turacyakirondera kugira ngo tuzotore cyiza cyane kandi cyorohereza benshi ubu rero tukiri mu ntango ikibanza tuzokibamenyesha hegereje ariko itariki ryo turayizi ko ari itariki icumi z'ukwezi kwa kane ego atahindutse murazi yuko ntawe uzi ibintu rero bishobora guhinduka ariko twebwe itariki tumaze gushyiraho ni itariki icumi z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nk'uko rero urabivuga ubu muri mu gikorwa cyo kwakira abiyandikisha muri ayo mahiganwa muraba ko bakwije ibisabwa utubwira muri make cyane cyane cyane abariko barabumva bifuza kwiyandikisha hasabwa iki muri rusange kugira ngo umwigeme yiyandikishe
ibisabwa kugira umukobwa yiyandikishe muri iri higanwa ateza kuba ari umukobwa ari umwigeme akaba cyane cyane ari umurundikazi kandi afite icemeza urumva ikarata ndangamuntu akaba azi kuvuga neza ikirundi n'igifaransa akaba yarahejeje amashuri yisumbuye kandi afite urupapuro rw'umutsindo rubyemeza akaba afite kandi imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'itanu ibiro ateza kuba atarenza mirongo itandatu na bitanu hama uburebure akaba afite uburebure butari munsi y'imetero n'amasantimetero mirongo itandatu n'atanu kandi uwonye yiyandikishije ategerezwa kuba atari baruka cyangwa yarubatse urwiwe kandi uwo mu yiyandikisha ateza kuba yitunganije neza adakurikiranwa n'ubutungane ibyo bavuga mu gifaransa akazi judiciaire viage yego ni ukuvuga yuko bazoza bitwaje izo mpapuro zose zerekana ibyo byose mu kwiyandikisha
mu kwiyandikisha ubundi hari uburyo bubiri hariho guca ku mbuga ku rubuga ngurukanabumenyi rwa misi buhundi ariko wezi itatu akaburungu misi buhundi akaburungu komu uca ubona aho baca mu kwiyandikisha ukaza urabandanya wandika izina amatazirano imyaka ukaca mu gifaransa bavuga guteresha ibyo byose ari urupapuro rw'umutsindo ari ikarita ndangamuntu ari foto pasiporo hanyuma ariko ugenda urabikurikiranya uciye kuri ku rubuga ngurukanabumenyi rwacu ariko naho utabishobora twaragize n'ubundi buryo cyane cyane kugira dufashe abari hagati mu gihugu aho bashobora guca ku ishyirahamwe ryitwa volcano ryunguruza abantu bakajya bagenda ku biro byabo bakazanaho amafotokopi y'ibyo byose twavuze karangamuntu diporome n'iyo foto pasiporo mukaca wandika ko nimero de telefone kugira ngo dushobore kuronka aho tugutora kugira ngo tubafashe hano bakabirungika bakabishyira kuri volcano twe tukabyitorera rero twashatse gufasha nabo bose byogora gukoresha interineti cyangwa batoronka interineti kuko posite ntiyashika interineti mu gihugu kandi dushaka yuko abakobwa abigeme bose bo mu gihugu byakisha atari abibujumbura gusa bo baba bafite interineti dushaka ko bose biyandikisha icyo tuba twaciye duca kuri ubwo buryo bwa kabiri kuko borungika ibyo bibaranga kuko arungitse fotokopi ya karangamuntu yiwe tubona ko bya bindi byose izina amatazirano imyaka afite hama mu nyuma rero tudashyira ko rero n'iryo karata n'iryo n'icyo gipapuro cy'umutsindo na foto pasiporo yiwe byumvikana ariko muri ko muragerageza cyane korohereza umwigeme uwo ari we wese cyane cyane nk'uko mubivuze uri hagati mu gihugu kuko twarabonye yuko unyaye amahiganwa aritarirwa cyane mu ntara zitandukanye ayo mahiganwa ya misi aratanguye kwibonekeza cyane hama mu bisabwa nta mafaranga asabwa kwiyandikisha
oya nta mahera dusaba yo kwiyandikisha ni ku buntu ku buntu aya mahiganwa wavuze ko muzogira umunsi nyezina uzoba ari ku itariki icumi z'ukwezi kwa kane byumvikana umengo ni hafi cyane nta makenga mwaba mufise y'umuvyo kwitegura cyane cyane ko mahiganwa nk'ayo usanga afise amajonjora ayo bita ama preselection ayo yoyo azoba canke muzogira urubanza nyene nyezina bw'uwo munsi wo gutora
oya urumva mbego benshi barabasize mpungire ko bari hafi ariko icya mbere na mbere hoho hagize igihinduka tubonye ari ikintu tuhinduka turashobora kongerereza ariko ishyirahamwe esesi entreprise risanzwe rimenyereye gutunganya ibiteramo nk'ibyo reka ahubwo ngire ko ndakubwira nk'amatariki makuru makuru ingana zo kurikirana kugira ngo wumve ingene zizoshika kuri iryo tariki ya cumi z'ukwezi kwa kane mu nyuma yaho kwiyandikisha bizohera itariki mirongo ibiri na zitanu atagihindutse aducaba nk'iminsi itatu yo y'imbere y'uko ukwezi kwa kabiri guhera turabe abiyandikishije kuri internet cyangwa ayo madosiye ya java ruguru hama mu nyuma rero selekisiyo ya mbere izoba kuva itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu gushika itariki zitanu cyane cyane hagati mu gihugu niho tuba tuca igitega za ntara zose navuga igitega ingozi na makamba abakobwa bazaba biyandikishije baze tubarabe tubapime ibiro tubapime ubwa burebure hanyuma rero mu nyuma abazaba batowe haca iyindi torwa tariki hagati y'itariki zitandatu n'itariki umunani tw'ukwezi kwa gatatu dutangura gutegura iryo torwa rya kabiri izuba tariki icenda ronefu mafu niho hazoba dezemu kasitingi mu nyuma rero hagati rero y'itariki cumi na cumi n'umunani hazoba hariho mu gifaransa bavuga ati amaseanse ya kocingi y'abazoba babaye selekisiyone bizomara iminsi umunani kubigisha gutambuka neza bigisha kwishyura imbere y'abantu itariki rero cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu niho hazoba demifinale y'abo komita tukuremwo abigeme cumi n'umunani baza muri demifinale mu nyuma rero abazo cumi n'umunani baze bari muri demifinale batowe muri demifinale badocasubira kwigishwa neza rero kumva bazaba ariko baregereza ihiganwa nyezina bizoja hagati y'itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu gushika itariki zibiri z'ukwezi kwa kane niyo hazoba ayandi kwigisha bagende gutembera hagati mu gihugu mu ma lieu touristique kugira batangure kwifotoza kurata kurata igihugu mu mafoto abo cumi n'umunani bazaba batowe mu nyuma rero igikorwa cya nyuma kizoba itariki zitanu hagati y'itariki zitanu n'itariki icumi bazoja bootcamp ubona nyine mu kirundi nokivuga bazoba mu mwiherero niko novuga imbere ya finale iyo rero uwo mwiherero azaba ari uwa nyuma abo bavuga cumi n'umunani bazaba batowe muri demifinale babaha impanuro za nyuma bazaba bafite abakoci benshi batandukanye ari abibigisha gutambuka ari abibigisha kuvuga abagira siporo abibigisha gutamba ikirundi kubera bazatamba ikirundi ku munsi wa wa finale kugira berekane akaranga k'uburundi by'ukuri ko na bigeme uzotorwa abazotorwa bazaba bashaka kwerekana akaranga n'imico y'ikirundi rero bazokwiga gutamba reka ni byinshi bizobera muri iyo minsi azoba ko barigishwa bari mu mwiherero rero itariki icumi rero baca baja muri finale ya nyuma abo cumi n'umunani bazaba batoye muri demifinale bumva rero ukuntu bizogenda bikurikirana twashatse yuko byogenda gutyo twifuza yuko bizogenda gutyo kandi twizeye neza yuko aya matariki twafashe azogenda neza bizogenda neza none nko ku bigeme bari basanzwe baheruka gutsindira ayo mahiganwa y'amamisi mu ntara zabo hari abiyumvira cyangwa bibaza niba bobo ubwo otomatikima canke ubwo nyene bazoca bitwa yuko bobo baseruka intara zabo nk'uheruka gutorwa igitega muyinga ngozi abo basanzwe ari abamisi bobo nabo nyene bazoja mu mahiganwa canke bazoza baserukira intara zabo
hari abo bigeme turabugurira imiryango bazokwiyandikisha nk'abandi bigeme bose barimo bashaka kwiyandikisha higanwa muri Miss Burundi 2021 nabo nyine baronka ayo mahirwe kumva nti ntibokwinjira uko nyene kandi atari twebwe twari twatunganije ayo mahiganwa batsindiyemwo ngira ibisabwa byabo atari byo twebwe dushobora kuba dusaba muri iri higanwa rya Miss Burundi ariko imiryango iruguruye twarababwiye yuko boza kwiyandikisha mbese baratanguwe no kwiyandikisha bamwe bamwe muri bo hari abo twabonye batanguwe kwiyandikisha ku rubuga ngurukanabumenyi rwacu rwa minsi buhunzi rero n'ubu nyine turashoboye kubahamagarira bifuza guhiganwa muri iri higanwa rya minsi buhunzi do miri vantaya ngo kwiyandikisha tuzobakiriza yombi none nk'iyo uri kuravugana n'abantu ubabwira ko amahiganwa ya minsi yagarutse yatanguye babyakira bate muri make haba ari ngaho mu bujumbura cyangwa no mu gihugu hagati abigema bari ko babyakira bate cyangwa kumbure n'ababyeyi babo n'abandi benshi mu gihugu bari ko babyakira gute
babyakira neza barabirindiranye igishika cyinshi kuri ubu bwa mbere hari haciye imyaka ine atamisi burundi iba kandi ugasanga n'andi mahiganwa ariko araba hama harimo ingorane hirya no hino ubu bararindagishika yuko Miss Burundi ingene izogenda kandi bifuza ko izogenda neza barabonye ingene yatanguye ujya munsi tuyitanguza ko hari abanyacyubahiro benshi baje gushigikira Miss Burundi basanzwe bazi ishyirahamwe SS Entreprise ko yama itegura ibiteramo bikomeye kandi bikagenda neza ntihagere uwidoga n'umwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bazana abaririmbyi impuzamukungu ntihagire ugenda yidoga ati jewe ndafashwe neza rero ababibonye nko ku marezo sosiyo yavuze ati ikintu kirimwo ishyirahamwe ese santre ubwiza ubu turizeye ko kizogenda neza kita kandi cyane cyane gishyigikiwe n'ishyirahamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu pedade n'ubushikiranganzi butandukanye bwa ati biteza kugenda neza ko abo bose babigiyemwo umva rero urabye neza bariko bariyandikisha ku bwinshi abigemeye babishaka kugira nabo baje muri iri higanwa kubera bari barinyotewe imyaka yari yaciye ni myinshi mwoba mwaratanguye gutumira abaririmbyi abazoteramisha abantu urwo rubanza ruzoba rumeze gute cyangwa muracari mu myiteguro abantu barifuza kumenya bati ninde azoririmba ninde azotamba abasitaha bazoba bahari n'ibandi
ubunye turacari mu myiteguro ntitwohita tuvuga ngo umusitari azoririmba muri finale ubunye turacari muri icyo kiringo cyo guhimiriza abantu biyandikishe ku bwinshi hanyuma twavanse babone ngere demi finale igenda hanyuma urumva ibintu ubivugiye rimwe nta ntuzeye bavuga ngo nta suspense tubira kuhaba uburyohe buca buheka uvugiye ibintu icyarimwe ariko rero urumva tuvuga tugenda buke buke tubabwira ati ubunye murabonye esesa bifashe mu ntoki turashigiwe n'aba n'aba muzoba mubona nyine bizogenda nk'uko babonye ibirori byo gutanguza iri higanwa ngere byagenze neza baravuga ati ibikurikira hoho rero bibi bigenze gutya anya ari gutangura bikurikira azoba ari byiza gusumba
hama none uzotsinda azohabwa iki mumutegekanyije iki uretse kumbure n'ibindi ushobora kutubwira byo guserukira igihugu n'ibindi azoshobora gukora bikamufasha mu buzima bwiwe muri kazoza azoronka iki nk'umudari cyangwa nk'agashimwe uba uzotsinda
uzotsinda nka misi buhundi w'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe azoronka umuduga mwiza cyane azoronka umushahara kuva atanguye ari iminsi guhundi gushika azoheze akaba ari ubwa mbere bibaye muri aya mahiganwa kubera ikindi gihe baronka ubushima ubwo nyine ntibasubira kuronka ikindi kintu mu nyuma ariko twebwe twashimye ko azoronka umushahara ukwezi ku kwezi uzomufasha mu kurangura iyo migambi no kwifashisha we nyine kandi azokurihirwa n'ishuri mwumvise yuko mu bisabwa uteza kuba wahejeje amashuri yisumbuye bivuga yuko ugira utangure cyangwa usanzwe wiga mu mashuri univerisite rero umwaka azomara ariko ari minsi buhundi azorihirwa amashuri ari ngaha i burundi uvuga ngo univerisite ayiga ngaha i burundi ishyirahamwe esesi antopurize rizomurira amashuri uwo mwaka wose azomara ari minsi guhundi hari n'ibindi muba mutekanijwe kumvure byo guserukira igihugu hanze mu makungu uretse uko kuzoba ariko arakorera iyo porogaramu cyangwa poroje umugambi wiwe azoba afise
ego ego tuzobimufashamo cyane icya mbere ni uko tuba turaraba ku mbuga ngurukanabumenyi ko hariho amahiganwa akomeye atanguye ashobora kwiyandikishamo ko hari igihe usanga hari amahiganwa aba abarundikazi ugasanga ntibayamenye kandi bashobora kuyagira tuzoguma turi maso tuba turareba ko hari amahiganwa agiye atangure hamadu umufashe kuronka impusha n'uburyo bwo kugenda ku guserukira igihugu muri ayo mahiganwa bumva turifuza by'ukuri ko uwo mwigisha azotuga umwaka azoshika kure ashikane n'igihugu cyacu kure
abazoba bari mu bazotora icyo twakwita juri bo bo mwaba mwarabateguye abantu baba babazi bo bari bande
yani ubunye ntiturabavuga amazina tuzobavuga amazina muri muri iyi minsi iri imbere duhejeje gutora ikiringo cyo kwiyandikisha giheze hageze rero yuko batangura gutorwa niho tujya tuvuga amazina y'abazoja muri juri kuko ubavuze kare birashobora guca bitangura gutera ibibazo bavuga ati urantorera naka narumvise kuri muri juri umwana wanjye yariyandikishije nuko rero nicyo duma dushaka kurindira baheze kwiyandikisha hama tubavuge mu nyuma ni ukwirinda ka mwana wa mama
ni ukwirinda ka mwana wa mama ubavuze kare ati umwana wanjye yanditse uraraba umutore nibyo dushaka kurwanya
ego dusozera rero madame munezero wo kongera ukabwira abigeme aho bashobora kwiyandikisha muri make n'ibyo bakeneye kugira ngo batangure bajye muri iri higanwa
urumva twashaka gusubira guhimiriza abigeme b'abarundikazi bose bari twumviriza bari hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo ibiri n'itanu kandi bahejeje amashuri yisumbuye y'uko bukwiyandikisha bakaba bafite ibiro bitarenga mirongo itandatu na bitanu bafite uburebure bw'imetero n'amasanimetero mirongo itandatu n'atanu batajya munsi y'izo metero biyandikishe ku bwinshi bashobora guca ku rubuga ngurukanabumenyi rwa misi buhundi wezi itatu akaburungu misi buhundi akaburungu komu cyane bagashobora gusiga ibibaranga akaba ari byo fotokopi ya karangamuntu fotokopi y'urupapuro rw'umutsindo hamwe na foto pasiporo ku biro bya volcano bibegereye amatwi tuzobitora kandi ntibibagire gushyira ko nimero za telefone zabo kugira ngo turamutse tubakeneye dushobore kubaronka bitagoranye rero banyaragase biyandikishe murumva yuko itariki mirongo ibiri na zitanu zitari kure cyane ntitwifuza ko hari n'umwe yosigara inyuma itariki mirongo ibiri na zitanu z'uku kwezi nyine kwa kabiri niho tuzaba duhagaritse kwiyandikisha rero turabarindiriye n'ubweze twizeye yuko baza kwiyandikisha ari benshi kumbure kugira ngo byihute hari abashobora kuba bipfuza kubahamagara ku murongo wa telefone kugira ngo babaze ibibazo canke bumva ayandi makuru hari telefone mwategekanije abantu buhamagara ko kugira ngo baronke amakuru
ego barashobora gutelefona ku nimero mirongo irindwi na zitandatu amajana indwi na mirongo irindwi n'icenda amajana icenda mirongo icenda n'icenda kasubiremwo mirongo irindwi na zitandatu amajana indwi na mirongo irindwi n'icenda amajana icenda na mirongo icenda n'icenda canke bakandika bagatelefona kuri nimero mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe ubusa umunani mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe ubusa umunani izo nimero bashobora kuzisanga ku rubuga ngurukanabumenyi rwacu bazozisangako cyane bakaruka kuri imeri yacu byose byanditse ko kuri ntuzeye kuri sitiwebu yacu ni kuri sitiwebu yacu nayivuze wati imeri aderesi imeri yacu ni misi buhundi ofisiyeri ahoba jimeyiri komu niko nayisubiramwo mushobora kwandika imeri ni misi buhundi ofisiyeri ahoba jimeyiri komu murabyumvise rero muraronse amakuru menshi amakuru menshi ashobora kubafasha kwiyandikisha mwihuse cyane muri iri higanwa rya Miss burundi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mwari mwumvise ko twari ko turaganira na madame dacia munezero ajejwe amakuru ya Miss burundi murashobora kumushikira nawe nyine mu buryo butandukanye kugira ngo abandanye abashikiriza amakuru kuri iri higanwa rihambaye iri higanwa rigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi uyu mwaka mu kwezi kwa kane madame dacia munezero wakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya amerika kuri aya mahiganwa ya Miss burundi
ego murakoze namwe kuba mwatwakiriye kugira tubashikirize amakuru ajyanye n'iryo higanwa rya Miss buhundi ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe murakoze cyane murakoze namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi tugiye kubashikiriza amakuru yerekeye ikigo kiri mu ntara ya kirundo ku musozi wa nyange bushaza hari ikigo cya alvisef twubahane kirwanya ibikorwa bibi bikorerwa abakobwa n'abagore nko kubafata ku nguvu mugenzi wacu veniste nshimiyimana yaganiriye na pasteur godebert manirakiza umuyobozi w'ishyirahamwe alvisef twubahane atangura amubwira uko iryo shyirahamwe ryavutse n'ibikorwa byaryo iri shyirahamwe alpisef twubahane ni ishyirahamwe ryiyemeje kurwanya amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane ayaturutse ku ihohoterwa hanyuma iryo shyirahamwe rikongera rikagerageza kugira ngo riteze imbere n'abanywanyi cyangwa n'igihugu mu dukorwa tumwe tumwe tw'iterambere mu ntumbero y'uko nabo nyine bakorewe ihohoterwa bashobora kuronka uko bafatwa mu mugongo habonetse uburyo bwo kubafata mu mugongo nimudusobanurire mukora bwute mubigenza mute kugira ngo mushobore kurwanya iryo hohoterwa rikorerwa abategarugori iryo hohoterwa ukuntu turirwanya ni ukwigisha inyigisho zo kwigisha ababa bakorewe iryo hohoterwa hamwe n'abandi b'imboneza zo mu gihugu nk'abaremesha kiyago canke abantu baserukira abandi mu bintu ibyo ari byo byose kugira ngo tubahimirize kugira ngo baze baratabariza baratabariza abahohotewe mu kubatabariza rero ni ukubajyana kwa muganga hakiri kare kugira ngo babapimishe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka bashobora kuba baciye bandurira bongere babatabarize no mu nzego z'ubutungane mu gihe ari nkenerwa rero turakora ihimiriza hanyuma si ibyo gusa iyo hariho abahohotewe naho tukabamenya turahita na twebwe tukabajyana kwa muganga tukabanyarukiriza kuko benshi ujya usanga bikumira cyangwa bafise ubwoba cyangwa bafise isoni zo kuvuga ibyabaye n'ishapfu mbega numva ni ubwoba bucanze n'isoni mbere n'ishapfu ibyo bakorewe bagaca bumva bihebuye bakumva no kujya kwa muganga umengo si ngombwa umengo bihebye yego bagaca babivamo rero tukabaremesha iyo batwituye tukabashikana cyangwa iyo twumvise aho byabaye tukabashikana mu nzego zibijejwe z'amavuriro bakabatunganiriza bakabasuzuma bakaraba ko hari icyononekaye urumva tumubashikane kwa muganga muganga niwe acamenya ibyo akwiye gukora bibaye ngombwa kandi turabajyana no mu nzego z'ubutungane kugira ngo naho nyine babatunganirize
nuko abo bategarugori mwatabaye n'abo mutabara mubona bari mu kihe kigero ni abana bakiri batoya mbese ni abamaze gukura bari mu kihe kigero baracanze harimo n'abakuze hari aho usanga abakuze n'abakenyezi bakuze hari aho usanga harimo n'inkumi hari aho usanga harimo n'abana ariko abana rero usanga akenshi ari bo benshi abana bato bato aho usanga barimo ariko rero hari n'ikindi turiko turabona ko umengo hariho n'abagabo bahohote rimwe na rimwe ariko akenshi ni abakenyezi iyo uvuze ko hariho n'abagabo bahohoterwa ni abagabo bafatwa ku ngufu nabo ni abagabo bakubitwa ni abagabo bahohoterwa kabuki ku buhe buryo
hariho abagabo bahohoterwa cyane cyane nk'aba bana b'abahungu bari mu ibarabara nibo tumaze kubibona ko cyane cyane nk'abajya bari mu ibarabara usanga bibera mu isoko ugaca usanga bagenzi babo barabahohera
none aho ngaho ku musozi wa wa nyange bushaza muri komini ya kirundo abaturage ndetse n'abategetsi bakiriye bate icyo gikorwa cyanyu cyo kwiyemeza gutabara abagore ndetse umbwiye n'abagabo ko nabo mu batabara abo bose bagirirwa ibyamfurambi icyo gikorwa baracakira neza abo duhora twitura barabatwakira uretse ko muri iyi minsi mbona umengo nta bikorwa biriko birakorwa byinshi aho twari ko turabikora umwanya wose tubikoze bahora batwakira neza kuko barabyumva kandi baratunganiriza abakorewe ibyo byafurambi bahora bakira nko kwa muganga dufate tubajyana kuri hopitale kirundo ku bitaro bikuru byo mu kirundo abaganga bahari bahora badutunganiriza bakabavura bakabaha imiti bakabapima yego ndetse n'abo mu nzego z'ubutungane nabo nyine bahora batunganiriza rwose hari inkunga igaragara muhabwa na leta muri kino gikorwa cyanyu mu by'ukuri ishyirahamwe ryacu riramaze igihe ririko rirabikora haravutse n'andi mashyirahamwe mbere yandi akora nk'ibyo nyene tugafashanya leta rero yatera inkunga igihe cyose urumva bikenewe kandi byihutirwa bahita bakabidufasha kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyene barabidufasha kugira ngo mumenye ko hari umuntu wahohotewe ni abaturage babarya akana bakababwira batari umuntu hariya wahohotewe cyangwa se aza basanga akabitabaza ati ni muntabare naraye mpohotewe bigenda gute ukuntu tubimenya ni uko hariho abantu b'amashyirahamwe yandi dukorana ari mu makomine hariho urabona ko twe turi ku mugwa mukuru w'intara hariho ayandi mashyirahamwe ari mu makomine y'amabisata byacu cyangwa n'ayandi mashyirahamwe ukwayo rero ayo tuguma dukorana turavugana ku mwanya ku mwanya ku byo baba bariko barakora rero iyo habaye ikibazo kihabaye hirya no hino kubera tuba dufise abanywanyi b'ishyirahamwe n'abandi bapartenere ni ukuvuga amashyirahamwe dukorana baraheza bagaca barungika abantu mu gihe bitashoboye guherera hariya iyo baherereye mu ikomini ngo babavuze kandi ko bikenewe kuzimu baca babarungika tugaca tubakira hano ku mugwa mukuru w'intara bobo abakorewe ayo mabi bobo biranabagora kwitura inzego si cyane babyitura ariko kubera bafite n'abaremesha kiyago abaremesha kiyago bo mu buvuzi bari mu bisata by'ubuvuzi bitandukanye bari mu misozi mu mihana bari mu ku makora y'ine ya rusasuma abo rero ikintu cyose babonye barahita bakamenyesha amashyirahamwe asanzwe abikora nk'iyo rero abo baremesha ikiyago babonye abahohotewe nibo baca bagenda kwitura ishyirahamwe kanaka ribikoramo hanyuma twese tugaca tubimenya tugafashanya none se uretse gufasha abo bakorewe amabi ni iki kindi mukora ndashaka kuvuga nko kwigisha n'abo ngabo bakora amabi kugira ngo bareke izo ngeso mubageraho mute abo bakora izo ngeso rero biragoye kubabona bamenya ari uko bakoze ibyo nyine ubundi bafashweho baca babafunga kandi muri rusange turigisha abanyagihugu bose duciye mu mboneza ziri mu mihana mboneza abantu b'abarideri tugahita tukabigisha kuboga barafasha abakorewe ibyo cyane tukabigisha ingaruka mbi ziri mu ihohoterwa rikorerwa abakenyezi tukabigisha imyifato nziza ibereye inyifato runtu y'uko umuntu yo kwifata kugira ngo areke guhohotera umugenzi we yego hamwe n'inyifato yo gutabara yego inyifato runtu kugira ngo ntibahohoterane kubiga ingaruka mbi zijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'ingene batabariza ababikorewe yego ni muri ibyo dukora muri rusange mu bijyanye n'ingene tuhimiriza abantu kurwanya duciye mu mboneza ziri mu mihana itandukanye turasubira tugakora n'ibindi bikorwa by'iterambere ibikorwa by'iterambere rero turakingira ibidukikije aho duherereye cyangwa hirya no hino pasiteri godibert manirakiza uri umuyobozi w'ishyirahamwe arvisefu twubahane mu ntara ya kirundo komine kirundo ku mutumba wa nyange bushaza ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika ndabashimiye nanjye ibyo ndabashimiye murakoze mani bahezagire murakoze namwe
bahita bakabidufasha kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyine barabidufasha kugira ngo mumenye ko hari umuntu wahohotewe ni abaturage babadakara bakababwira batari umuntu hariya wahohotewe cyangwa se aza basanga akabitabaza ati ni mu ntabare naraye mpohotewe bigenda gute ukuntu tubimenya ni uko hariho abantu b'amashyirahamwe yandi dukorana ari mu makomine hariho urabona ko twe turi ku mugwa mukuru w'intara hariho ayandi mashyirahamwe ari mu makomine y'amabisata byacu cyangwa n'ayandi mashyirahamwe ukwayo rero ayo tuguma dukorana turavugana ku mwanya ku mwanya ku byo baba bariko barakora rero iyo habaye ikibazo kihabaye hirya no hino kubera tuba dufise abanywanyi b'ishyirahamwe n'abandi bapartenere ni ukuvuga amashyirahamwe dukorana baraheza bagaca barungika abantu mu gihe bitashoboye guherera hariya iyo baherereye mu ikomini ngo bababuze kandi ko bikenewe ku byino baca babarungika tugaca tubakira hano ku mugwa mukuru w'intara bobo abakorewe ayo mabi bobo biranabagora kwitura inzego si cyane babyitura ariko kubera bafite n'abaremeshakiyago abaremeshakiyago bo mu buvuzi bari mu bisata by'ubuvuzi bitandukanye bari mu misozi mu mihana bari mu ku makora y'ine ya rusasuma abo rero ikintu cyose babonye barahita bakamenyesha amashyirahamwe asanzwe babikora niyo rero abo baremesha ikiyago babonye abahohotewe nibo baca bagenda kwitura ishyirahamwe kanaka ribikoramo hanyuma twese tugaca tubimenya tugafashanya none se uretse gufasha abo bakorewe amabi ni iki kindi mukora ndashaka kuvuga nko kwigisha n'abo ngabo bakora amabi kugira ngo bareke izo ngeso mubageraho mute abo bakora izo ngeso rero biragoye kubabona wamenya uko bakoze ibyo nyine ubundi bafashweho baca babapfunga kandi muri rusange turigisha abanyagihugu bose duciye mu mboneza ziri mu mihana mboneka abantu b'abarideri tubahita tukabigisha kuza barafasha abakorewe ibyo cyangwa tukabigisha ingaruka mbi ziri mu ihohoterwa rikorerwa abakenyezi tukabigisha inyifato nziza ibereye inyifato runtu y'uko umuntu yo kwifata kugira ngo areke guhohotera umugenzi we yego hamwe n'inyifato yo gutabara yego inyifato runtu kugira ngo ntibahohoterane kubiga ingaruka mbi zijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'ingene batabariza ababikorewe yego ni muri ibyo dukora muri rusange mu bijyanye n'ingene tuhimiriza abantu kurwanya duciye mu mboneza ziri mu mihana itandukanye turasubira tugakora n'ibindi bikorwa by'iterambere ibikorwa by'iterambere rero turakingira ibidukikije aho duherereye cyangwa hirya no hino pasiteri godibert manirakiza uri umuyobozi w'ishyirahamwe arvisefu twubahane mu ntara ya kirundo komine kirundo ku mutumba wa nyange bushaza ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika ndabashimiye nanjye ibyo ndabashimiye murakoze bani bahezagire murakoze namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye